iri ni ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro muzindukanye nanje fidel niyongabo mu kanya nk'uko bisanzwe ku munsi wa gatandatu turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini bya afurika inyuma y'ayo makuru turabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara inyuma yaco duce tubashikiriza ikiganiro c'umuziki duhere rero mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda abanyamategeko bunganira umuryango wa gwigara asinapol basaba sentare y'intango ya nyarugenge guca umuhesha w'amasentare indishi zingana indishi zingana n'amafaranga y'u rwanda imiliyoni mirongo ibiri basigura ko icamunara yakoresheje giciye kubiri n'amategeko umumenyeshamakuru eric bagira ubusa yarakurikiye urubanza muri sentare y'intango ya nyarugenge kigali mugenzi wacu thomas kamirindi yabanje kumubaza aho abo banyamategeko bahera mu kuvuga ko icamunara giciye kubiri n'amategeko nibyo tomasi hari intenge zagaragaye muri cyamunara abunganira madamu aderere rwigara basobanuriye urukiko gashabana yavuze ko icyemezo kirangiza urubanza cyafashwe hagati ya koje banki na ptc limited kitujuje ibisabwa n'amategeko ikindi avuga ko irangiza rubanza umuhesha w'inkiko yazanye undi muntu utarigeze aba umuburanyi muri urubanza ariwe ht bank yisunze ingingo z'amategeko gatera gashabana yavuze ko urubanza ruba itegeko hagati y'abantu baburanye yavuze ko ku ruhande baburana bavuga ko koje banki yegukanywe na Equity Bank bitawe uburenganzira bwo kurangiza urubanza rwarangijwe n'undi muntu bita Equity Bank abunganira Adeline Rwigara bavuga ko iyi nenge bayimenyesheje umuhesha w'inkiko Habimana Vedaste ahitamo kwinumira aricecekera ntiyasubiza kubera ko yari afite icyo bise umugambi mubisha wo guteza cyamunara umutungo kwa rwigara bavuga ko cyamunara ikozwe muri ubwo buryo itahabwa agaciro ku kijyanye no kumenyesha igena agaciro abunganira umugore wa nyakwigendera asina paul rwigara yasize bavuga ko ukora igenagaciro abanza gukora inyandiko mvugo yifatira basobanura ko iyo hamaze gukorwa iyo nyandiko mvugo yifatira aribwo haba imihango ijyanye n'igenagaciro nyamara nta raporo y'igenagaciro yigeze imenyeshwa mukangemanyi eric kuri izo ngingo z'uko cyamunara yakozwe hari icyo urukiko rwasobanuje ku buryo mbese abunganira umutegarugori mukangemanyi bamenye cyamunara tomasi niko byagenze umunyamategeko gashabana yasubije umucamanza ko babimenye babikesha abo bunganira yavuze ko mu kumenyesha cyamunara kompanyi imenyesherezwa ku cyicaro cyayo byananirana hakamenyeshwa abayobozi bayo bitaba ibyo hakamenyeshwa abayihagarariye ni ukuvuga n'ubundi niba abayobozi bayo ahantu hatazwi nk'uko biteganywa n'amategeko metere gashabana avuga ko ibyo byose bitigeze bibaho yabwiye urukiko ko umuhesha w'inkiko habimana yiyambaje mugenzi we w'umuhesha w'inkiko bica amategeko bavuga ko bagiye kwa rwigara bavugisha uwitwa gasupari twaje amahoro ijwi rya amerika yaje kumenya amakuru ko uwo ari umukozi wo mu rugo kwa rwigara muri raporo habimana yatanze avuga ko twaje amahoro yayishyikirije rugwiro ariyoste rwigara nk'umuyobozi wa PTC Limited akongeraho ko Rugwiro yanze kuyakira abanyamategeko bo kwa Rwigara bakavuga ko nta cyamunara yashobokaga kubera ko Adeline Rwigara atari mu Rwanda bavuga ko iyo cyamunara yagaragayemo ikibazo gikomeye kuko hapiganwe umuntu umwe kandi haba hagomba gupiganwa abantu batandukanye bakabishingiraho basaba ko cyamunara yateshwa agaciro banasabye ko umuhesha w'inkiko yacibwa indishyi z'akababaro kuko yashoye mu manza umuryango wo kwa rwigara iyo ndishyi y'akababaro ikaba ihwanye na miliyoni makumyabiri z'amafaranga ariko hakaniyongeraho n'igihembo cy'abavoka kingana na miliyoni eshanu none se eric ku ruhande rw'abunganira umuhesha w'inkiko ibyo babyumvise barabyakira byagenze bite oya thomas reka tubwire abadukurikiye ko umunyamategeko emmanuel abijuru wunganira umuhesha w'inkiko habimana yavuze ko uruhande bahanganye muri uru rubanza rudasobanura imihango ibaho iyo amasosiyete y'ubucuruzi yikomatanije ku muhango wifatira utarakozwe umuwunganira habimana avuga ko bagaragaje ko bitari ngombwa kuko hari amasezerano koje banki yazunguwe na equity bank yari yaragiranye na ptc limited avuga ko muri ayo masezerano y'inguzanyo mukangemanyi yari ayarimo nk'umwishingizi asobanura ko mu ngwate batanze harimo umutungo watejwe mu cyamunara wari umutungo bwite wa rwigara n'umugore we yasize ari nacyo cyatumye baza muri ayo masezerano hanyuma nanone uwo munyamategeko yavuze ko ku itariki ya cumi n'imwe z'ukwezi kwa gatatu bibiri na makumyabiri na kane habimana yandikiye abo kwa rwigara abasaba kwishyura umwenda mu gihe kitarenze iminsi cumi n'itanu bitaba ibyo umutungo wabo ugatezwa mu cyamunara yavuze ko hatari kuba umuhango w'ifatira kandi ibyangombwa by'umutungo byari byaratanzweho ingwate yavuze ko inyandiko bahaye umuryango wo kwa rwigara ikabonwa n'umwana wabo rugwiro yagombaga kwishyikiriza nyina yabwiye urukiko ko abaye atarayimushyikirije yaba ari imicungire mibi ku bagize umuryango ku ngingo yo kuba mukangemanyi atari mu rwanda umuwunganira habimana avuga ko bitaba byumvikana ko byaba bivuze ko nta gikorwa cyamureba ko yaba adahari umushikiranganji wa mbere wa senegal usman sonko yagirije ubufaransa icyo yise kutubahiriza ubwigenge bw'igihugu ciwe mu bihe bitandukanye diane ninine hazwa dufitiye ibindi kuri ino nkuru Usman Sonko yabivugiye kuri kaminuza y'i Dakar ku murwa mukuru wa Senegal mu nama ku migenderanire y'Ubufaransa na Afurika. Muri iyo nama yitabiriwe n'abanyeshuri baharurwa mu majana hamwe n'umunyepolitike Jean-Luc Mélenchon atavuga rumwe na leta y'Ubufaransa. Usman Sonko yanibaguye atajya umunwa ingene ibihugu vy'i Buraya muri rusange cane cane Ubufaransa vyakoranye na Macky Sall aheruka kuva ku butegetsi bwa Senegal. Sonko yagirije Emmanuel Macron aramutswa Ubufaransa ko yaragize uruhara muco yise itotezwa we na bagenzi be basangiye urugamba rwa politike bakorewe aha muri make Usman Sonko agira ati nta munsi n'umwe mwigeze mwumva ubumwe bwa buraya bwiyamiriza ihohoterwa twakorewe perezida macron yarakiriye makisal aranamukeza ku bikorwa vyiwe ivyo vyose yabikoze azi neza ko turiko turahohoterwa ndabifata nko gutera intege ihohoterwa no kubangamira abanyesenegal amareta menshi y'uburaya yagumye mu gacerere kerekana ko bari bashigikiye ivyariko biraba usman sonko yavuze ko mu bindi abantu bakwiye kwibaza ku bufaransa harimwo igituma ico gihugu kigifise amakambi ya gisirikare mu bihugu bitandukanye vya afurika ingaruka izo nteko z'ubufaransa zigira ku bwigenge bw'ibihugu ziba zirimwo n'ibindi umushikiranganji wa mbere wa senegal usman sonko yanagirije muri rusangi ibihugu vy'i buraya gukoresha kamwana w'ama mama muri politiki yabwo mu karere ka Sahel cane cane muri Mali, Burkina Faso na Niger, ibihugu biheruka kubamwo za kudeta. Mu majambo yiwe yagize ati: "Abo mwumva batera ivyatsi ibihugu biri mu ntwaro ya gisirikare bifatwa nk'ibitwaza umukazo ni nabo basubira mu bihugu bitarangwamwo demokarasi igihe cose bakeneye inyungu zabo kugira ngo bironkere ipeteroli. Ivyo si vyo kwihanganira. Ibihano vyafatiwe bagenzi bacu muri Sahel na karenganyo ntituzohesha kuvugira bene wacu muri Sahel. Ijambo rya Usman Sonko niryo rya mbere rirerire kandi ririmo politiki avugiye ku mugaragaro kuva aja ku butegetsi. Abaryumvirije baja baracishamwo bakoma amashi. Osman Sonko yagaragaje ko amajambo yavuze atayavuze ku izina rya leta ya Senegal ahubwo yavuze ku izina ry'umugambwe wiwe yibukije ko yamaze imyaka itatu ahanganye n'ubutegetsi bwa Macky Sall yongera avuga ko afise ishaka yuko imigenderanire hagati y'igihugu ciwe n'ibihugu vya Buraya cane cane Ubufaransa inaguka ariko ikanagukana ukubahana no kubahiriza ubwigenge bw'impande zose Je voudrais également remercier M. Mélenchon. M. Mélenchon, merci pour leur soutien sans faille constant durant tout le temps qu'a duré la persécution contre notre parti politique.
yashimiye cyane jean-luc melanchon atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ubufaransa avuga ko yashigikiye urugamba rwabo rwo kuva mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe gushika mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane yemeza ko bagwaniye barondera ineza ya senegal ico kiringo co kuva mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe gushika mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane sonko yacitse imyaka itatu yamaze ahanganye n'ubutegetsi bwa makisal muracari kumwe na radiyo yanyu ijwi rya amerika tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
perezida w'u rwanda paul kagame yashyikirije komisiyo y'igihugu y'amatora kandidatiriye ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ategejwe mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka iyo komisiyo yatangaje kuri uyu wa kane urutonde rw'abakandida bigenga bifuza kuziyamamaza kwiyamamaza kw'abakandida mu itora rya perezida wa repubulika no mu itora ry'abadepite bizatangira kuwa gatandatu tariki makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa gatandatu kugeza ku itariki ya cumi na kabiri z'ukwezi kwa karindwi kigali asumuta kaboyi mu kiganiro bamwe mu bagize iyi komisiyo bahaye itangazamakuru bagaragaje aho imyiteguro igeze ubuyobozi b'iyi komisiyo madamu odagasinzigwa yasobanuye ko mu bantu umunani bifuza guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu babiri bamaze guhagarika ibyo bikorwa yumvikanishije ko habonetsemo n'abagenda barenga ku mategeko ariko ababa batabikora neza rimwe na rimwe twumva hirya no hino twabasaba yuko bakomeza kuba inyangamugayo bagakora iby'amategeko ateganya kuko NEC aho bakwica amategeko ifite ububasha bwo kuba ubwo burenganzira batakomeza kububona aho byaramuka bitagenze neza ababa bakoresha amafaranga hamwe na hamwe ijwi rya amerika ryashatse kumenya uko igikorwa cyo gushakisha abasinyira abakandida bifuza kuzajya ku mwanya wo kuyobora u rwanda bemerewe hirya no hino mu gihugu tuvugana na bwana inosa hakizimana ni umwe mu bifuza guhatanira umwanya wo kuzayobora u rwanda ukomoka mu ntara y'uburengerazuba bwana hakizimana yabwiye ijwi rya amerika zimwe mu mbogamizi barimo guhura nazo mu gukusanya ibikenewe maze kubona imikono magana atanu mirongo itandatu nsigaje imikono mirongo ine yego bigenda bituvuna tugenda tugera mu turere tugasuzugurwa n'abayobozi b'uturere n'abayobozi b'intara bakaba bohereza n'abagitifu b'imirenge kudukubita noneho ikosa ryabaye muri komisiyo mwasaba ko bakosora ni ukuvuga ko muri iyindi manda baba bakwiye guhereza umuntu n'ikarita ifite agaciro ku kwezi baduhaga agatabo n'impapuro zo kuzuzaho imikono muri buri turere wabyereka umuyobozi umuyobozi w'akarere akavuga ati ibintu nake najya kuri sisiteme nkabikururaho komiseri ushinzwe ibirebana n'amategeko muri komisiyo y'amatora mbabazi judite yagarutse ku makosa ajya akorwa n'abakandida bigenga amategeko avuga ko igihe cyo kwiyamamaza kirazwi ariko hari abo mubona namwe bafata impapuro ziriya zo gusinyisha akaba agiye mu itangazamakuru atangiye kwiyamamaza biriya ntabwo ari byo baraza tukababwira ko ari imyitwarire idakwiye hari n'abaza kugaragaza ko babangamiwe wamubaza ese hari igihe ki ati hari saa moya n'igice z'ijoro ese wowe ujya gusinyisha saa moya n'igice z'ijoro kubera iki kuki utagarukira igihe ushobora kubona umuntu abantu bakubona ku manywa iyo ugiye gusinyisha nijoro nawe ubwawe uba wikururira ibibazo uwagiye gusinyisha mu kabari ushobora guhurirayo n'abantu binywereye batagushyigikiye bakakwira kugeza ubu iyi komisiyo yibukije ibyo buri mukandida perezida na kandida depite basabwa kuzuza jidite mbabazi ashinzwe amategeko muri iyi komisiyo bisabwa rero kuri iyo myanya yombi kuri perezida wa repubulika hariho kuba afite ari umunyarwanda ufite ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko kuba nta bundi bwenegihugu afite kuba ari indakemwa mu myifatire no mu mibanire n'abandi bantu atarigeze akatirwa burundu igihano kingana cyangwa kirenze amezi atandatu atarambuwe n'inkiko uburenganzira mbonezamubano n'ubwa politiki aho ni kuri perezida wa repubulika umwihariko twumvisemo cyane harimo imyaka ibiri butandukaneho n'abadepite harimo imyaka mirongo itatu n'itanu y'amavuko mu gihe ku badepite ari imyaka makumyabiri n'umwe y'amavuko komisiyo y'igihugu y'amatora yasobanuyeho guhera ku itariki ya cumi na karindwi z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka izatangira kwakira kandidatire z'abifuza kwiyamamaza ku myanya inyuranye bikazarangira tariki ya mirongo itatu z'uku kwezi kwiyamamaza kw'abakandida mu itora rya perezida wa repubulika no mu itora ry'abadepite bizatangira kuwa gatandatu tariki makumyabiri na kabiri z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka bisozwe tariki ya cumi na kabiri z'ukwezi kwa karindwi abanyamakuru bifuje kumenya ibikunda kuvuga ko komisiyo y'igihugu y'amatora itigenga ariko basubizwa ko komisiyo y'igihugu yigenga mu bikorwa byayo byose nk'uko byemejwe n'amategeko ibindi bibazo byagarutsweho ni iby'abakandida bigenga batangiye kujya gushakisha imikono y'abantu bagera kuri magana atandatu mu gihugu hose bamwe bagaragaje ko ari igikorwa kivunanye gusa abayobozi ba komisiyo y'igihugu y'amatora berekana ko utakwifuza kuba perezida w'igihugu udashobora no kubona imikono y'abantu magana atandatu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali umukozi w'ishyirahamwe ryita ku burenganzira bwa kiremwamuntu human rights watch rifite icyicaro i washington dc muri amerika yangiwe kwinjira ku butaka bw'u rwanda clementine domonjwa ukora ubushakashatsi yageze i kigali ku wa mbere w'iki cyumweru agiye mu manama anyuranye ahita asubizwa i nairobi navuganye nawe atangira ambwira icyari kimujyanye mu rwanda
Euh, pour euh, des réunions de, de plaidoyer avec euh, des ambassades.
nagerageje kujya mu rwanda kuwa mbere mu gitondo ngiye mu manama anyuranye nagombaga kugirana na za ambasade i kigali nk'uko nabikoze kenshi mu bihe byashize nk'uko nabigenzaga mbere nandikiye minisiteri y'ubutabera bamenyesha ko nzasura u rwanda kandi mbasaba ko twakorana amanama ntibansubije kubera ko n'ubundi badakunda gusubiza nahisemo rero kujya i kigali ariko banyangiye kwinjira ngeze ku kibuga du coup, j'ai quand même été de me rendre à Kigali. J'étais, euh, on m'a refusé l'entrée à l'arrivée euh, à l'aéroport.
ni izihe mpamvu se baguhaye bakubwira ko utemerewe kwinjira mu rwanda
bambwiye gusa ko batampaye ikaze mu rwanda nabajije impamvu bambwira gusa ko ari impamvu zireba abinjira n'abasohoka kandi rero n'urupapuro bampaye ngeze i nairobi rwari rwanditseho ko ari impamvu zireba abinjira n'abasohoka ariko asobanuye impamvu ni iyo
ni wowe wari usigaye utuma human rights watch ivuga ko ikorera mu rwanda kuva ubu muzajya mukorana mute Euh, ça fait des années, ça fait plusieurs années que Human Rights Watch travaille au Rwanda, même depuis plus de, de 30 ans. Euh, je suis la quatrième chercheuse à être, euh, à se voir refuser l'entrée au pays. Donc, pour Human Rights Watch, nous allons continuer le travail.
Human Rights Watch imaze imyaka irenga mirongo itatu ikorera mu rwanda ndi umushakashatsi wa kane wangiye kwinjira mu rwanda kuri Human Rights Watch tuzakomeza akazi kacu turifuza gusubira gukorera i kigali tugahura na leta nk'uko tubikora mu bindi bihugu tukabasangiza imyanzuro y'amaraporo dukora nabo bakagira icyo babivugaho tuzakomeza dushaka uko twaganira na leta y'u rwanda ntabwo bizatubuza gukora ubushakashatsi bwacu no gutangaza amaraporo n'ubwo bwose banyangiye kwinjira mais ça ne nous empêchera pas de faire notre recherche et de continuer de, de publier les rapports, euh, même, euh, même maintenant que, que je me suis vue euh, refuser l'entrée.
clementine de monjwa umushakashatsi wa human rights watch ishyirahamwe rirengera uburenganzira bwa kiremwamuntu muri tanzania umubare w'abana bapfa bari munsi y'imyaka itanu kubera kubura ubuvuzi bukwiye wariyongereye mu nkambi y'abarundi ya nyarugusu inkuru irambuye james jovin ibyo bitigiri byashyikirijwe n'umuyobozi ashinzwe impunzi muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu cya tanzania bwana sudi mwakibasi mu nama yahuje leta ya tanzania amashyirahamwe n'impunzi z'abarundi yabereye hagati mu nkambi ya nyarugusu kuri uyu wa kane bwana sudi yemeza ko amatohoza aheruka gukorwa n'igisata cy'ubuvuzi mu nkambi ya nyarugusu yerekanye ko abana barenga gato ijana n'umunani bari munsi y'imyaka itanu bicwa n'indwara zitandukanye harimo malariya buri mwaka hashingiwe kuri ubwo bushakashatsi ibyo biterwa ahanini n'ubukene bw'imiti mu mavuriro abaganga bake no kubura imfashanyo z'imisegetera mu miryango kambi ya Nyarugusu, vifo vya watoto chini ya miaka mitano, namba inatisha, idadi kubwa sana.
Mwikambi Nyarugusu abana bapfa bari munsi y'imyaka itanu, igitigiri kirateye ubwoba cyane, igitigiri cyariyongereye cyane.
Idadi ya mahitaji kwenye usaidizi wa kibinadamu ni kubwa mno.
Igitigiri c'ibikenewe ku bijyanye no gufasha kiremwa muntu igitigiri ni kinini cyane wakati uwezo wa kuhudumia hayo mahitaji ni mdogo sana.
mu gihe ubushobozi bwo gutorera umuti izo ngorane ubushobozi ari buto cyane hali ya afya ikoje kambini?
ibijyanye n'amagara y'abantu bimeze gute mu ikambi hali mkienda kwenye zahanati ikoje?
iyo mugiye ku madisipanseri bimeze gute hakuna dawa nta miti ihari hakuna madaktari nta baganga bahari kwa nini kubera iki hamna hela nta mahera ahari mu gihe ibitigiri by'abana bapfa bitera byiyongera buri mwaka mu nkambi za Nduta na Nyarugusu Sudi Mwakibasi yumvikanisha ko leta ya Tanzania ata migambi ifise yo kugabanya kibure gukemura ico kibazo naangukia kwenye kundi ambalo halistahili usaidizi wa kibinadamu namwe mugwa mu mugwi udakeneye imfashanyo z'agatekakazi na muntu imfashanyo za kimuntu kwa sababu Burundi ni salama kubera yuko mu murundi haratekanye kinachotakiwa ni kujiandikisha kurejea igikenewe ni ukwiyandikisha mugahunguka gusa umwe mu mpunzi z'abarundi yitabiriye iyo nama asanga ko leta ya Tanzania atakuntu izoja imbere y'amakungu yishimira ko yafashije impunzi z'abarundi mu gihe biboneka ko iriko irahonyanga agateka kazina muntu no kudatanga imfashanyo zikwiye bituma abana bariko barapfa ku bwinshi ego mwatubwiye yuko abana batoyi bapfa ku bwinshi ngaha mu nkambi ariko ni iki tuzagishika mu burundi twivunire ko tanzania yatwakiriye neza nariya mu gihugu murashobora gushika bakababwira ati igihugu ni nziza mukaryama ukwezi amezi abiri ariko ntimushobore kumenya ikiri ndani y'umunyagihugu nyuma y'iyo nama twaganiriye na zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi ya nyarugusu zitubwira uko byifashe mu mavuriro muri iki gihe imfashanyo y'imiti yagabanijwe ku rugero rukabije iyo bakwakiye rero ukaza kwigana indwara ukuntu umeze iyo ubiganiye irya miti baguhaye baguhereza ubumanyi bubiri cyangwa butatu butatu nyine bumaze hanyuma rero umuntu rero agaca ataha nawe urumva utaha muhira hari igihe umuhereza inyabumanyi butatu baguhaye ntimumufatire wenda natonze iminsi itatu ntwaye umucyuko ngaho hakurikirwa n'uburyo byaze birambabaza rwose kwera niho ndaciye ndiyifumburira ko nyine sinsubire ko nukuza ndaza kuvurirwayo Mm, kwera ibyarangoye kandi hamwe batampa bakampa n'imi- ntibampe n'imiti nyine igize bibonekana mu bitigi dukura mu ishyirahamwe kuba ruje rigejeje ubuvuzi mu nkambi ya nyarugusu abana hafi magana atatu mirongo inani n'icyenda baravuka buri mwaka gusa kubera ikibazo cy'ubukene bw'amafaranga ubuvuzi budahagije abaganga badakwiye no kutaronswa imisegetera abana hafi ijana n'umunani bari munsi y'imyaka itanu barapfa buri mwaka kuva mu nkambi ya nyarugusu iri mu gihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika
mu kiganiro cy'abari n'abategarugori mu burundi abakenyezi barasabwa kuzahatanira imyanya mu matora ateganijwe mu myaka ya makumyabiri na gatanu na makumyabiri na karindwi baravuga ko hari ingorane zibabuza kwiyamamaza uko bikwiye iyo igihe cy'amatora cyegereje inkuru irambuye Thierry Ive ndayishimiye ingorane umukenyezi afise mu koroherezwa mu bijanye no kwitabira ibikorwa vy'amatora mu burundi ziracari nyinshi nk'uko bishikirizwa na bamwe mu bakenyezi baserukira abandi izo nazo zirimwo imico y'ikirundi ituma batijukira kuja mu matora gucibwa intege n'abo mu kibano ibikorwa umukenyezi agira mu rugo amategeko aterekana neza ikibanza c'umukenyezi mu mitumba n'ibindi bitandukanye ikindi bavuga n'abanyamigambwe badashira imbere abakenyezi mu matora aho usanga umukenyezi afata ikibanza ca gatatu muri batatu baba bashizwe imbere goderiye vemanirakiza arongoye ishirahamwe ry'abakenyezi bahungutse afrabu avuga ko bagendeye ku matora yagiye araba mu myaka iheze basanga abakenyezi batarahawe ikibanza gikwiriye mu matora y'uburundi manirakiza asaba abanyamigambwe kuraba ivyegeranyo vy'intonde zakozwe muri iyo myaka bityo babone gutunganya neza amatora yimirije umukenyezi n'umwigeme baronka ibibanza vyiza mu matora rero twari twifuje yuko eh, ibyo byigwa babimenya babone ibyavuyemwo babone ni- n'urugero umukenyezi n'umwigeme eh, a- aserukirwa hanyuma na cyane cyane imigambwe kubera ko twimirije amatora imigambwe ize yitwararike kuraba ingene yogira intonde neza ku buryo umukenyezi n'umwigeme baja mu bibanza byiza goderiye vimanyirakiza avuga kandi ko bagendeye ku itegeko rigenga amatora ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda basanga hari ibikwiye guhinduka kuko muri iryo tegeko umukenyezi aba afise amahirwe make Eh, usanga kenshi uwo mukenyezi izina ry'umukenyezi riza ubugira gatatu Eh, impinyanyo rero twagombye yuko eh, abarongoye imigambwe baraba ingene eh, umukenyezi cyangwa umwigeme bisunze iryo tegeko eh, bisunze iyo ngingo eh, boraba ingene umukenyezi atamaza ubugira gatatu ariko baraba ingene yoza ubwa mbere cyangwa ubugira kabiri kubera iki kubera ko iyo aje ubugira gatatu igihe cyose agira amahirwe make yo gushikirwa kuri za ntonde Bamwe mu bakenyezi batandukanye baganiriye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bavuga ko umukenyezi afise ibintu byinshi bimufata mu gihe cyo kwamamaza ibikorwa azokorera abanyagihugu.
ibikorwa byiwe ntasubirizwa mu rugo nk'akarorero nk'umukenyezi afise uruyoyo ashobora kugotana izuba ryo mu mwiyamamaza umukenyezi yibungenze ashobora gukenera kugomba kuja mu- mu- mu- mu matora iyo gihuriranye rero n'ico gihe ico kirashobora kumubera intambamyi ikindi kindi ni uko nk'ubuye ariho ibi- ibi- imigambwe imwe imwe usanga itakiwe neza asanga umugore w'umusenere ntiyorohewe ahari aka- yabyifuza kuzoja mu matora mugabo ayo matora ntayajemo Ikindi bavuga ni uburyo buke baba bafise aho usanga ico gihe co kwiyamamaza kigera bakabura uko bashika mu banyagihugu mu bice bitandukanye.
ashobora kuba atamikoro afise uburyo bukene bukamubuza uburyo burashobora kumubera intambamyi akabura ngene ashobora kwitabira ayo matora kubera ata buryo afise Ibyo bakenyezi bavuga biremezwa kandi na Godelieve Manirakiza aserukira abakenyezi. Manirakiza avuga ko hari abaca intege abakenyezi n'abakobwa bafashe iya mbere mu kuja mu matora baharanira kuja mu bibanza bifata ingingo.
hari eh, intege nke mu kwitoza ariko izo ntege nke nazo bazigira kubera ko hariho ababaca intege nyene hariho ababikorera ko eh, ugasanga nk'umukenyezi agiye imbere batanguye kumuvuga uko utariko ariko ugasanga ntibigomba kumutesha intumbero kugira ngo bimuce intege Ikindi uwo mukenyezi avuga ni ikijanye n'uburyo hamwe n'ibibanza ibindi bihugu bimwe bimwe bitegekaniriza umukenyezi canke umwigeme kugira ngo yoroherwe atarinze kubigwanira. Asaba ko mu Burundi nabo ariko vyari bikwiye kugenda bagafatira akarorero ku bihugu bitandukanye vyo mu karere nka Tanzania, u Rwanda na Kenya aho usanga bifise uko bitunganije ku buryo umukenyezi yoroherwa mu gihe c'amatora. Avuga ko ivyo vyotuma uburyo bw'amafaranga yo kuja kwimenyekanisha mu banyagihugu bitabagora kuyaronka.
ibihugu bitandukanye hariho aho bafise ingendo nziza yo gushigikira umukenyezi mu gihe c'amatora hariho ikigega canke uburyo bw'amafaranga leta itegekanya tuma uwo mukenyezi eh, ca- za ngorane z'uburyo bwo kuja ku- kugira propagande u- bituma bimugabaniriza umu- umu- umuzigo w'ayo mafaranga Ishirahamwe Afrabu risaba abakenyezi n'abigeme guharanira ikibanza cabo mu matora naho abagabo canke abahagarariye imigambwe bagasabwa kudasubira gushira inyuma umukenyezi kuko nawe ashoboye gufasha mu iterambere ry'igihugu nk'uko bisigaye biboneka ku bamaze gutahura ko umukenyezi ashoboye bakamuha ikibanza ca mbere Thierry Ndayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali na hano dusoreje amakuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi ubwenge busumba ubugabo umunsi mwiza mwari kumwe na veniste nshimiyimana
ni ngaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri kano kanya kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo tubasigaranye ikiganiro cy'umuziki